murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu burundi aho ishyirahamwe inss ry'ubwiteganyirize bw'abakozi muri icyo gihugu rihamagarira abakoresha umwuga wo kuroba mu biyaga bitandukanye gutangira imisanzu abo rikoresha ni mu gihe ishyirahamwe ry'abagiye muri pansiyo mu burundi ryo rivuga ko abakozi barenga mirongo itandatu ku ijana badatangirwa iyo misanzu inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na derive ndayishimiye ishirahamwe inesesi ritegekaniriza kazoza abakozi ryatanguje kuva mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri isekeza ryo guhimiriza abakoresha iryo sekeza ni ryo kubasaba gutangira intererano za buri kwezi abo bakoresha nk'uko jean petindi ku masabo ajejwe iyinjira ry'abakozi muri inesesi yabibwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ariko rero abakora umwuga w'uburobyi ntibemera ibyo basabwa n'ishirahamwe inesesi kumvo babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayo ne aba iminsi mike rero niyo mpamvu n'aka kazi kacu sa ka kontra uno munsi umukozi uramurira inesesi ugaca ejo mukavana umurobyi nta mushahara afise ku kwezi donke ariko ibonetse bavuye kuroba bakakizana muragira depanse ibisigaye mukabigabana n'abarobyi ishirahamwe inesesi risaba abarongoye ibyo bita ibipe gutangira buri murobyi bakoresha intererano ya buri kwezi ingana n'ibihumbi bitanu n'amajana abiri mu mafaranga y'amarundi abakoresha abarobyi kumweha wa kajaga muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko badatahura ingingo ya inesesi hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiyeko ibyo bintu bafatiye ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mweha wacu wakajaga umwanya munini amezi menshi abarobyi turabura usanga amezi atatu amezi abiri niyo duparave na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagaca batubwira ngo uteze gukotiriza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe uwo mwaka hari igihe usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi abiri cyangwa amezi atatu ishirahamwe ryo gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi rimenyesha ko abo bakora umwuga w'uburobyi basiguriwe bihagije amategeko ngenderwako jean petindi ku masabo ajejwe iyinjira ry'abakozi mu ishirahamwe inesesi yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ibyo bari barasezeranye n'abakora umwuga w'uburobyi novuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twaciye tugira amanama yo kubasigurira ibiri muri iri tegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya ku myeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatromopesheri bahari kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ivyo twumvikanye ishirahamwe ry'abakukuruke mu burundi riranegura ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashirahamwe abategekaniriza kazoza joseph muhutu arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko abarenga mirongo itandatu n'umunani ku ijana badatangirwa izo ntererano avunira akagohe ishirahamwe inesesi kugira ico rikoze turavye abakozi bariho ubu barenga ibihumbi amajana abiri na cumi na bibiri n'amajana amajana abiri na mirongo ine n'umunani muri abo ibihumbi mirongo umunani n'amajana umunani n'umwe nibo batangira abakozi intererano mu gihe ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe n'amajana ane na mirongo ine n'indwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice cenda ku ijana badatanga intererano y'abakozi iryo ni kosa cyane rikomeye nibaza rero ko inss yotegerezwa kwishyuza ayo mafaranga igaheza ikaraba n'uko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bofatirwa ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa abakora umwuga w'uburobyi mu ntara zitandukanye z'igihugu bababa ibihumbi cumi na bitanu na majana ane nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarobyi mu burundi gabriel butoyi arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora uwo mwuga w'uburobyi kwitabira ku kamu ko kwiziganiriza akazoza kabo bazikora ko bamaze gukukuruka mu kazi muri uganda leta n'imiryango yita ku mpunzi ntibavuga rumwe ku bijyanye n'impunzi z'abarundi mu nkambi ya rukinga nubwo guverinoma ivuga ko nta mpunzi z'abarundi zihari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr n'impunzi ubwazo bemeza ibinyuranye inkuru irambuye turagezwaho na ignatius bahizi muri uganda
impaka zo kumenya niba hari impunzi z'abarundi ziba mu nkambi impunzi ya rukinga zaje kugaragara nyuma y'aho abavuga ko ari abarundi bavuga ko birukanywe mu butaka bwari bwarabahawe kugira ngo bahinge zimwe mu mpunzi z'abarundi zabwiye ijwi rya amerika ko amasambu zimaze imyaka myinshi zihinga zayambuwe n'ubuyobozi bw'inkambi bukayaha aborozi b'abaturage nyuma yo kumenyesha abayobozi ba leta ko impunzi z'abarundi zose zari ziri muri iyo nkambi zasubijwe mu gihugu cyazo nubwo guverinoma itemeza ikibazo cyo gutahuka kw'izo mpunzi z'abarundi ivuga ko impunzi z'abarundi ziri mu zindi nkambi ariko atari muri rukinga douglas asimwe ni komiseri w'impunzi muri uganda and i don't know whether there are any burundians in rukinga for that matter ati sinzi ko haba hari impunzi n'imwe y'umurundi iri muri rukinga nta n'umwe abarundi bari inakivare hamwe no mu nkambi ya cyaka ya kabiri irukinga hari impunzi z'abanyarwanda gusa n'abakongomani bakeya cyane yego hashobora kuba hari impunzi nk'imwe cyangwa eshatu z'abarundi zituje muri iyo nkambi ariko nta mpunzi nyinshi z'abarundi zihabarizwa nkomeje kumuha ibimenyetso ko hari abarundi bari muri iyo nkambi ndetse akaba byemezwa n'indi miryango uyu komiseri yakomeje kubihakana nubwo hariho ubutemeranya niba hari impunzi z'abarundi muri iyo nkambi zimwe muri izo mpunzi zabwiye ijwi rya amerika ko zimaze imyaka igera ku icumi ziba irukinga naganire na zimwe mu zari zateraniye mu nama kugira ngo zungurane ibitekerezo kuri iki kibazo cyazo impunzi ziruzuye impunzi z'abarundi mu rukiga ziruzuye nuba hatuvugira ndi kumwe n'abarundi barenga nk'icumi niyo buvuga cyane bubyumva ntibavuge wumve turi hano turi hano turi hano abantu barahano twebwe turabarundi twebwe turi abarundi twuzuye hano rurongo baruzuye cyungezi turahari mikinga barahari na bukeka barahari tugishikana muri uganda twakiririwe na kivare baca batuzana ino mu rukinga hari mu mwaka wa bibiri na cumi amazina yanjye banyita butoyi mariyamu ndi mpunzi yo mu rukinga muri village ya shungerezi ndi umurundi kire ni ukuri hano twararenganye nta jambo dufise mbega turi nk'imbohe nitwe turi benshi turi benshi abarundi bose tora n'uyundi amazina baranyitana iyo buhungiro samusoni ndi umurundi aturuka ahantu bita ibubanza twebwe aha hantu turi mu rukinga guko ikibazo cyo dufise aho twahaweho kurima twarahatse nitwa sibomana alphonse mbese ikimenyimenyi cyerekana yuko abantu bo ngaha bagowe bamwe batanye no guhunga ubu dufise imiryango igera mu ndwi imaze guhunga sinzi iyo bagenda ko tubona bazinuka bagiye niba bagiye gupagasa baba bagiye gusa barahunga umuntu yarima impuzenya aho hantu baduhaye kugira ngo yongereze kugira ngo umuryango ubeho ariko aho bahatwakiye numvise bavuga ngo bakoze inama bavuga ngo ngo abarundi ngo bahora baharima ngo ntabahari bamwe bava muhazivuga ngo baratashe kandi duhari tugize turabaza nta nyinshi turonka zimwe muri izi mpunzi zagiranye inama na rimwe mu mashyirahamwe y'impunzi akorera muri iyi nkambi maze zisaba ko zasubizwa amasambu zahingaga bagarutse kudukomorera agataka kacu bari baratunyatse cyangwa ngo tuvuge bakakaduha abandi barahinze ntitwahinga batweguwe kuri twe bava ngo abarundi ngo shungeze ngo tabahari turashaka badusobanurira uyu munsi ko tugize imana tukatwaje kugira ngo tubabaze impamvu bakatwatse babitubwire mwebwe muturebere mubanze mutugarurire amataka yacu kitabaye icyo muturonderere ahandi hantu mudushira atari mu mataka mukeneye mwebwe ngo tureke guhinga dufite amakuru y'uko tubaze n'impunzi zo mu rukinga turi abanyarwanda n'abakongo umurundi arimo ari uwahabiye hano muri iyi nkambi uko niko kuri
umuvugizi wa hcr muri uganda wendi kasuja asubiza ibibazo byanjye abikishije kuri imeri yavuze ko muri rukinga hari impunzi zisaga gato igihumbi n'amagana arindwi z'abarundi ku mpunzi ibihumbi birindwi amagana atandatu mirongo itanu n'enye zituye muri iyo nkambi ziganjemo cyane cyane iz'abanyarwanda n'abakongomani ariko yamaganye impunzi zivuga ko zambuwe ubutaka avuga ko ari amakuru y'ibinyoma nyamara ariko uyu muvugizi wa hcr ntabwo yashoboye gusobanura impamvu uyu muryango na guverinoma bifite amakuru atandukanye ku bijyanye n'uko impunzi z'abarundi ziri i rukinga ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikaze cyane woteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango wa ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye christine mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho roje nigena ayoboye ikiganiro mbahaye ikaze mu kiganiro cya none
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubusanzwe usanga umuntu agira imyumvire ku kintu cyangwa se ku bantu runaka bitewe n'aho yakuriye ibyo yabwiwe yigishijwe n'ibindi byinshi ariko ibyo ntibiba bivuze ko iyo myumvire umuntu afite ari ukuri cyangwa se ari ukubeshya uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire ishobora gukomokaho amakimbirane hagati y'ababyeyi ubwabo ndetse n'abana babo mu muryango aho muri iyo myumvire hari ivuga ko mukase w'umuntu ahora ari imbogamizi ku mikurire y'abana asanze mu rugo mu kiganiro cyacu turumva ubuhamya bw'umwana ubana na mukase adusangiza uko babanye kandi turaza no kumva icyo impuguke mu mibanire y'abantu abivugaho
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubusanzwe mu muco nyarwanda umubyeyi w'umuntu ahabwa agaciro gakomeye by'umwihariko iyo ari umugore bigera n'aho mu migani bagira bati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ku rundi ruhande ariko bibaho ko uyu mubyeyi yitaba imana cyangwa agatandukana n'uwo bashakanye noneho abana bakaba barerwa na mukase bitewe n'ubushake cyangwa ibyifuzo bya se mukase w'umuntu ubusanzwe ni umugore urera abana b'umugabo babana yabyaranye n'undi mugore akenshi rero usanga hari bamwe na bamwe mu muryango nyarwanda bafite imyumvire y'uko mukase w'umuntu abanira nabi abana asanze muri urwo rugo iyo myumvire usanga iba ishingiro ry'amakimbirane mu miryango ku buryo rimwe na rimwe iyo uwo mubyeyi ahana umwana nk'umurera bumva ko ari kumurenganya ngo ni uko atamubyaye nyamara ari kumuhana nk'uko mama we yaba ahari yamuhana reka twumve ibitekerezo bya bamwe mu baturage batandukanye batubwira icyaba gitera iyo myumvire y'uko mukase w'umwana ahora abangamira imikurire ye aho usanga hari n'ababiganisha ku mugani wa kinyarwanda uvuga ko mukase si nyoko ni mu kiganiro kigufi bagiranye na mugenzi wanjye manishimwe nowe turagaruka mu kanya hari igihe nk'umubyeyi aza agasanga abana nk'aho mu rugo cyangwa se wenda bo abana bakazahamusanga ariko bitwa ngo ni abana b'umugabo yashatse icyo gihe rero ntabwo akenshi abo babyeyi babana neza n'abo bana kubera ko wa mwana amufata nk'umwana utari uwe noneho bigatuma ashaka nko kumukoresha nk'imirimo wenda imuvunnye akumva ko nko kujya ku ishuri atamureka ngo ajye ku ishuri ahubwo yakagumye mu rugo aho ngaho akamufasha uturimo nyamara mu gihe uwe bwite we yamuretse akajya ku ishuri iyo myumvire rero yabayeho kuva kera tugenda tubyumva natwe ukumva baravuze ngo mukaso ntaba nyoko umwana wundi abishya inkonda ariko nyuma yo kureba aho dutuye buriya umuntu aba ari kamere ye yivukaniye kuko tubona abandi bamama ari ba mukase b'abana abana bakabarera neza ndetse njye mfite nk'ingero eshatu z'ahantu ntuye abamama bareza abana ba- ba ba mukase njye ntabwo nari nzi ko atari ababo nabimenye nyuma ndi kureba imyorondoro yabo abana bambwira ba nyina ntabazi nabo ubwabo ntibanabazi ntibashaka no kubareba bakunda ba mukase nagira ngo nabo bibyariye ku giti cyabo hari ukuntu usanga umu- hari umubyeyi usanga afite umuntu afite umutima mu- muzima hakaba n'undi usanga afite umutima mubi bose ntabwo aba ari kimwe ariko noneho urebye ntabwo wabishingiraho ngo ubuye ngo bose ni bamwe bose babanga aba- babanga abo bana izindi ngero ku ruhande nazo zirahari zihabanye ugasanga mukase w'umwana rwose yaramumenesheje neza n'urwo yaruvuyemo burundu cyangwa se niba nahari ahabaye nabi niba ukora imirimo y'imvune niba ari no kwiga akamukura mu ishuri ibintu byose ugasanga niwe yabiruhiyeho uwo rero ni umutima w'umuntu nk'uko usanga dufite n'abakozi tukabafata bitandukanye aba ari umutima w'umuntu umukase we aba ashaka kwikundira abe eh, akaba ari ba- aba yumva yaha n'uturyo twiza iyo amurera hari n'abagira umutima wo kumva ko uyu- ibyo yagaburiye uyu nguyu uriya atari byo yaryaho hariho abageze aho ngaho akumva ko imirimo uyu mwana asanze ariwe wakora imirimo myinshi wowe wenda akaba yamurinda n'imirimo hakavamo ndetse n'inzitizi y'uko uriya we ashobora no kuba umunebwe uyu nguyu akazavanamo amahirwe yo kuba umukozi kuko ari we yashatse kwicisha imirimo twasanze bavuga ko mukase w'umuntu aba ari imbogamizi ariko hari n'aho ugera ntube wanabirabukwa ko ari muka- amubereye mukase ugasanga barahuza ntube wamenya ko ari na mukase umurera cyangwa se uwo mubyeyi nawe akumva ko wa mwana nyine ari we wakagombye kumufasha imirimo wenda nko kurera abana bato agihetse nko mu gihe yagiye guhinga akumva ko wa mwana ari we waza kumumurerera mu- undi ari mu murima nyamara uwe atamukoresha uwo murimo nk'uwo yamuhaye uburenganzira bwo kujya ku ishuri ari wa mwana n'ubundi ubereye mukase aba abizi ko n'ubundi utari ngena nawe m- uri mukase wiwe nawe uba ubizi ko atari umwana wawe hari igihe ushobora kumufata neza ariko akamukase ntikabure noneho hakaba n'igihe umufata neza abo hanze bakabibona bakavuga ati ariko rero uriya mwana nta- uriya mubyeyi ntako atagize hakaba n'igihe umwana kubera mubi akavuga ati umubyeyi ntako atagize yagerageje uko ashoboye n'umwana wamubereye mubi
Reka nshimire ababyeyi baganiriye na mugenzi wacu Noel Manishimwe aho badusangizaga impamvu itera imyumvire yo kumva ko mukase w'umwana abangamira imikurire y'umwana asanze mu rugo aho usanga akenshi biterwa na mukase uza agafata umwana nabi hakaba n'abandi bafata abana neza ariko umwana akanga kumwubaha ngo ni uko atari umubyeyi wamubyaye ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke dusangiza igitekerezo cyawe muri iki kiganiro
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje kumva aho turi kuganira ku myumvire irangwa na bamwe y'uko ba mukasi w'abana bahora ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo ibyo bigatuma mukasi yakitwararika bitewe n'igitutu ashyirwaho na sosiyete ntaho umwana uburere bwiza n'aho amuhannye bakumva ko ari ukubera ari mukase nyamara amuhannye nk'umubyeyi dukomeje n'ikiganiro cyacu katwumva ubuhamya bwa kamari gasito umusore w'imyaka makumyabiri n'ine wo mu karere ka burera arahamya ko kuba we na barumuna be barerwa na mukase wabo kugeza ubu byatumye bumva ko kurerwa neza na mukase w'umuntu bishoboka kandi ko ba mukase bose atari bamwe igihe bamubereye abana nawe akababera umubyeyi twumve ubuhamya yasangije mugenzi wacu ishimwe honore mu kiganiro ejo turagaruka mu kanya
kamari gaston ni umwe mu bana batatu bamaze imyaka cumi n'ine babana mu nzu imwe na mukase umutesi kamerine waje gushakana na hanyurwa imfura jean bosco nyuma y'aho umugore wa mbere yitabira imana kamari avuga ko nubwo aka wa mugani ngo akaburanye kaboneke ari nyina w'umuntu kubana na mukase neza birashoboka kubera izi mpamvu asobanura buri kintu kiba cya mbere ni ukumenya ati uwo muntu ameze gutya niba ari muka data akunda ibintu bimeze gutya nawe uburyo nyine mubona nawe ukamugira ati nanjye nkunda ibintu bimeze gutya ntabwo nifuza ko twazabangamirana akabana mu mahoro ese wowe nk'umwana w'umusore hari benshi bavuga ngo abana bakunze gusuzugura abamukase cyangwa se abamukase bakabafata nabi mu by'ukuri mwebwe mubanye mute n'ibisanzwe nk'uko umubyeyi abana nk'uko ufite mama wawe ko mwabana nawe niko tubanye Ah, ibanga dukoresha ni uko umwe yubaha undi n'undi akamwubaha rero iby'igitsina nticyabura nubwo batari mama wawe nyine abantu bose ntabwo ari uko bagira umutima mubi umutesi kamerine mukase wa gasito avuga ko kurera umwana wundi neza nta kigoranye kirimo kuko ngo bisaba kumuha umwanya mukaganira kuko bituma akwiyumvamo kandi ukirinda kudashyira imbere imitungo usanze n'ibindi akomozaho burya umwana akunanira kubera umubyeyi we muba mubana abigizemo ubu- uruhare iyo amugufashije mubasha kumurera nk'umwana kandi mwembi mukabasha no guca bugufi Nti- mbese ntumwereke ko ari mu- kuri mukase cyane ukagerageza kumwereka ko uri umubyeyi we mwabishobojwe n'iki nge ukuntu mbasha kumuhana cyangwa kumucyaha niheraho uko mama yampanaga nibyo ngenderaho mpana abo bana ntabyaye hanyurwa imfura jean bosco umugabo wa mutesi avuga ko guhera muri bibiri n'umunani yabanaga nawe kandi nta kimenyetso na kimwe yigeze abona kibangamira abana barerwa na mukase ahubwo yakunze gutungurwa n'imibanire myiza yabo muri abo bana batatu uko abarera babiri barangije kwiga amasegonderi kandi amfasha kubishyurira nkajya guhiga nkajya gupagasa i kigali nkohereza rasiyo akabagaburira akajya kubashura mu bigo by'amashuri aho abana bose bigiye uyu mugore arahazi yajyaga ajyayo bamuhamagaragaho ntarakaba ari bujyayo mwatubwiye ko mukora akazi k'ubushoferi se mubasha gukurikirana imibanire hagati y'abana banyu na mukase ngewe ndabatungura hari igihe mba ndi i kigali bakaba bazi ko ndaye i kigali saa yine ariko bajya kubona bakabona saa sita cyangwa saa tanu mbagezeho icyo gihe iyo nje nkahagarara no hanze gusa nkumva umumeko uri mu nzu uhita umenya ikiriwe mu rugo kandi urugo rwiriwe mwimwiryane umwiryane ntiwaruyoberwa ariko njye nshimishwa no kubona uyu mugore yambaye imyenda y'uriya mwana amakote nkabona barambaranye umupira cyangwa ishati ibyo nibyo binyereka ko babanye neza nta kibazo uwayezu jean bosco ni umuturanyi w'uyu muryango ahamya ko urebye imibanire ya mutesi n'abana yasanze muri uru rugo ubona ko urukundo rwiganje kandi ko byakabereye abandi isomo umudamu we ni uwa kabiri yareze wa wundi ninde harya wagiye gaston na mami na cynthia arabakunda wumve n'abana be inama natanga ni ukuvuga ngo bajye bakundana nk'uko uyu nguyu yaduhaye urugero Si- sindi kumubera sindi kugira gutya uyu muryango kandi ufite ubutumwa ugenera abakibanye mu buryo bwo gushyamirana iyo nta biganiro biri muri urwo rugo n'ubundi narwo rurasenyuka abana baba ibirara njye abana inama nabagira ni uko iyo umwana ari kumwe na se nyina atari we babana iyo basuzuguye mukase baba basuzuguye se ikibazo cy'imyumvire ishingiye ku muco hari aho basanga kigenda kigabanyuka kuko ngo ikitanyura mu kaso kitananogera mama wawe wakwibarutse cyangwa se uko yagucyaha ari nako n'undi yari kubikora cyangwa se yabikoraga ku buryo ngo icy'ingenzi ari ukumenya kibi ukakigendera kure hakabamo kubahana no kwihanganirana ku mpande zombi ndishimwe honore mu karere ka burera ku bw'ikiganiro ejo
barakoze cyane gaston ndetse n'ababyeyi be kudusangiza ubuhamya bw'uko babanye mwiyumviye ko bishoboka ko umwana yarerwa neza na mukase mu gihe umwana yubashye mukase ntamunanize kuko atari nyina ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke dukomeje n'ikiganiro cyacu katwumva icyo impugukiye mu mibanire ya muntu ivuga cyakorwa kugira ngo iyo myumvire y'uko mukase w'umuntu ahora ari imbogamizi icike reka tumwumve ni kuri mikoro ya mugenzi wacu marie claire singizo akenshi byaturukaga cyangwa se bikomoka ku mibanire y'ababyeyi b'uwo muntu mu miryango yombi aho umwana witwaga ko avuka mu wundi muryango abagize uwo muryango batamufashaga kumva ko umubereye mukase ashobora kumubera umubyeyi hakaba ibintu byinshi batandukanya imitungo n'imico y'umuntu bwite umwana agakura afite uruhande abogamiraho kubera ibyo yabwiwe ibyo yigishijwe bizatuma adashobora kumvikana na mukase mukase nawe ntazashobore kwihanganira umwana kuko atamwibyariye bwite sosiyete nayo ikabigiramo uruhare kuko imico akenshi irimo guhangana gutyo ntabwo iba iyobowe n'abari abatoya iba iyobowe n'abari abakuru abakuru bakuze gutyo ndetse bigasa nk'aho bibaye uruhererekane bikemerwa bityo ko muri sosiyete irimo umuntu warezwe na mukase undi nawe wabaye mukase w'umuntu bagahabwa icyo nakwita umugayo batabanye neza sosiyete ikaba ibazi gutyo ese iyi myumvire isa nk'aho yahindutse umuco hakorwa iki ngo ihinduke cyane cyane ko hari n'aho akenshi ikurura ihohotera ahanini rero kugira ngo bicike dukwiye no kureba uburyo bw'irangamimerere niba imiryango izi neza ko tugiye kubaka urugo dukwiriye kubanza tukavugana mu miryango yombi niba aba bana basanzwe bahari kabanza bigashyirwa ku mugaragaro hakaganirwaho uburyo bw'uwo mwana agomba kujya kwitabwaho uburyo navuga ko buzafasha wa mwana kumva yisanzuye mu rugo rwo kwa mukasi si ukuvuga ko hose hari ikibazo ariko inzira navuga nyamukuru nyamukuru yo kugira ngo bene iyo mico icike burundu ni uku kubivuga nyine ni ukubiganira ndetse no kubyigisha hanyuma se uruhare rwa sosiyete rwo ni uruhe sosiyete icyo yakora ni icyo kwigisha abantu ubumuntu bwa kibyeyi umwana uzakura afite abamureze bataba ari n'ababyeyi b'umubiri azagira umutekano ntijyana mu buzana we kuzabyara akaba umubyeyi muzima arakoze cyane uwamahoro claudine impuguke mu mibanire ya muntu aho yatuganirizaga ku gitera iyo myumvire ndetse n'icyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke yatubwiye ko kugira ngo iyo myumvire ihinduke bikwiye kugirwamo uruhare n'umuryango mugari muri rusange ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo umwiza wa mugaje imboneza bamureba
bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku myumvire ya sosiyete ku gutwarira mu gihe umugore atwite aho twibazaga tutese gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite mubifata gute nabibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage baherereye mu mujyi wa kigali badusangiza icyo batekereza ku gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite twanabagejejeho ubuhamya bw'umugore watwariye isambusa umugabo nawe dusangiza uko yabyakiriye n'uko yabyitwayemo bikiba ku rundi ruhande kandi twanabagejeho ikiganiro twagiranye n'umuganga wita ku bagore batwite adusangiza uko biba byagenze kugira ngo umuntu atwarire ikintu runaka niba hari n'ingaruka bigira ku mubyeyi cyangwa umwana ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira hakizimana ezekeri uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati kuba umugore yatwarira ikintu runaka ni ibisanzwe cyane kuko abagore bose bagira ibyo bakunda mu gihe batwite naho nibizi eric uherereye mu murenge wa gasyata yagize ati ni byiza kuba mwateguye insanganyamatsiko ati kuko usanga akenshi ingingo yo kuba umugore atwite akaba yatwarira ikintu runaka abantu babivugaho ibintu bitandukanye bamwe usanga babifata nko kwitetesha abandi bakavuga ko biba kuri buri mugore wese dukomeza uwera donata uherereye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyamirambo yagize ati njye ndacyari umukobwa ariko naganire n'umubyeyi wanjye ambwira ko kuba umudamu utwite yatwarira ikintu runaka ntakibone abura amahoro rero aba agifite imyumvire y'uko ari umurengwe si byo uko ishaka ferdinand uherereye mu murenge wa gisozi mu karere ka gasabo yagize ati gutwarira ikintu runaka abantu babivugaho byinshi bitandukanye ariko njye mbona bibaho urugero hari ubwo umudamu atwarira umugina w'imiswa cyangwa akarigata icyondo rero abavuga ko gutwarira ari uguteta si byo naho Dusengimana matusera uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati njye mbona bibaho rwose kuko hari igihe umugore atwarira kubona umugabo we yaba ataramubona akabura amahoro naho shyaka steven uherereye mu karere ka rwamagana yagize ati njye nta bumenyi mbifiteho gusa njya numva bavuga ko biba kuri buri mugore wese utwite ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
arakoze cyane christela ndetse namwe mwadusangije ibitekerezo byanyu ku kiganiro cyatambutse ubushize tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nshimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ndetse n'abadusangije ibitekerezo byanyu ikiganiro ejo ni aha tugisoreje nshimire n'igenaloje wari uyoboye ikiganiro ndetse na mizero kirispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma jye wabagezagaho ikiganiro ni uyisabye christine mugire ibihe byiza
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru aya makuru yagiranijwe na nadia taha naho kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
It's a MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile.